ili ni Sauti ya Amerika. mwandanya gukurikirana ibiganiro vyacu iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika i washington dc tubahaye mwiriwe mwese inshuti muduteze amatwi muri kumwe nanje fide niyo ngabo kaba ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha inyuma y'uko abarundi baba mu gihugu ca canada baremeye ubuyobozi bw'igisagara ca mont saint hilaire kiri mu ntara ya Quebec vyatumye ubwo buyobozi bufuta amasezerano yo gufashanya bwari bwagiranye n'igisagara ca bujumbura amaproje nk'ayo yo guteza imbere y'igihugu turayakira neza cyane rwose gusa turavye umwanya vyakozwe ari umwanya wo kuvugisha izo ntwaro umuntu yoba yihenze cyane rwose ashobora kwibaza ko ashobora guteza imbere igihugu atanetswe abababaye atanetswe abarundi atanetswe amahoro Uneshaye Makaza avugira ishyirahamwe ABC rihurikiyemwo abarundi baba muri Canada urunani rw'amashyirahamwe ategamiye leta mu karere k'uburaya ashimikira ku karere ka Afurika yo hagati aranebagura ingingo yafashwe na leta y'igihugu cy'ubufaransa yo gusubira kubandanya imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi igihugu cya korea ya ruguru carashe mu masaha ya kare y'uno munsi kuwa kane misile balistike zidashika kure cyane izo misile zarasiwe mu gice cyo mu buseruko bw'igihugu umugore w'umwiyahuzi yakoreshejwe mu gitero cihaye inkumbi e, c'umurwi al-shabab mu biro vy'umukuru w'igisagara ca mogadisho perezida w'igihugu cya tunisiya beji kayide esebsi yitavye imana afise imyaka mirongo icenda n'ibiri aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagora ko mu kanya gatoyi cane mugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya igihugu cya koreya ya ruguru carashe mu masaha ya kare y'uno munsi kuwa kane misile balistike zidashika kure cyane izo misile zarasiwe mu gice co mu burengero mu buseruko bw'igihugu muri antunga abategetsi b'igihugu cya koreya y'epfo bavuga ko ivyo bisa n'uko bigenewe kwerekana igihagararo n'inguvu za koreya ya ruguru mu biganiro vyerekeye ibigwanishiroho nyanganda na leta zunze ubumwe za amerika abategetsi ba koreya y'epfo bavuga ko koreya ya ruguru yarashe ubwoko bushasha bwa misile balistike zidashika kure cyane berekanye impungenge zikomeye ku iraswa ry'ayo mamisile batangaza ko bidafasha guhwamika icuka kibi mu vya gisirikare mu kigobe ca koreya izo misile balistike zarasiwe mu gisagara ca wonsan kiri mu buseruko bwa koreya ya ruguru imbere ko zigwa mu mazi y'ibahari pacifique misile ya mbere yagiye ibirometero amajana ane na mirongo itatu mu gihe igira kabiri yagiye ibirometero amajana atandatu na mirongo icenda imbere y'uko zose zigwa mu mazi ingingo ya koreya ya ruguru yo kurasa misile balistike vyerekana ko abategetsi ba amerika batashoboye gutuma haba intambwe mu biganiro vyerekeye ibigwanisho ruhonyanganda n'abategetsi ba koreya ya ruguru ivyo naho habaye inama zitatu hagati ya perezida wa amerika donald trump n'umutegetsi kizigenza wa koreya ya ruguru kim jong un mu ndwi iheze ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa koreya ya ruguru bwamenyesheje ko igihugu ico gihugu gishobora guheba ibiganiro ubwo bushikiranganji butangaza ko koreya ya ruguru ishobora gusubira kubandanya kugerageza misile balistike zishika kure cane n'ibigwanisho ruhonyanganda hamwe amerika na koreya y'epfo vyoshira mu bikorwa imyimenyerezo ya gisirikare itegekanijwe kuba umugore w'umwiyahuzi yakoreshejwe mu gitero cihaye inkumbi uno munsi kuwa kane c'umurwi al-shabab mu biro vy'umukuru w'igisagara ca mogadisho ico gitero cahiga umunyamerika ari intumwa idasanzwe nshasha y'ishirahamwe mpuzamakungu oni muri somaliya yaravuye mu biro vy'umukuru w'igisagara ca mogadisho iminota mike imbere yaho iyo nkuru yatangajwe n'umugwi al-shabab n'abategetsi ba leta ya somaliya igitigiri c'abapfuye muri ico gitero cabaye ku munsi wa gatatu cashitse ku bantu indwi umukuru w'igisagara ca mogadisho abdirahman omar osman yakomeretse bikomeye muri ico gitero ntiyari bwasubire gutora ubwenge uno munsi kuwa kane vyaba vyitezwe ko we n'abandi bategetsi bajanwa n'indege muri qatar kuvugwa umuvugizi w'umugwi al-shabab abdiaziz abu musab yavuze ko intumwa idasanzwe nshasha y'ishirahamwe onu muri somaliya james swan ariwe yarondegwa mu gitero co kuwa gatatu uwo mugore w'umwihevyi yagize igitero co ku munsi wa gatatu avuga ko yinjiriye ku bari mu nama yerekeye umutekano mu biro vy'umukuru w'igisagara ca mogadisho yaciye yituritsa na bomb ari hafi y'umukuru w'ico gisagara nubugira kane umugwi ashabab ukoresha umugore mu gitero c'abihevyi intumwa idasanzwe nshasha ya onu muri somaliya james swan yari yagendeye mu kanya gato y'umukuru w'igisagara ca mogadisho abdirahman omar osman yavuye mu biro vyiwe munsi y'isaha imbere y'uko igitero ca bombe kihabera radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muhandanya gutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya perezida w'igihugu cya tunisiya beji kaide esepsi yitabye imana afite imyaka mirongo icenda n'ibiri ibiro vya perezida vyatangaje ko yitabye imana ku munsi wa kane uno munsi inyuma y'uko ajanywe mu bitaro ku mugwa mukuru tunis yarajwa uh, yajanywe mu bitaro mu kwezi guheze aho yavuwe indwara ikomeye itatangajwe beji kaide esepti yabaye umukuru w'igihugu wa mbere muri tunisiya yatowe biciye mu nzira ya demokarasi yashitse ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane imyaka itatu inyuma y'uko habaye imigumuko y'abanyagihugu yakuye ku butegetsi umutegetsi yatwaza igikenye zin el abidin ben ali imigumuko mu gihugu ca tunisiya yatumye haba imigumuko mu bindi bihugu bitari bike vy'abarabu inama nshingamateka ya tunisiya itegekanya ko umukuru w'inama nshingamateka ari we azoba umukuru w'igihugu vy'agateganyo bitegekanijwe ko amatora y'abashingamateka aba ku itariki zitandatu z'ukwezi kw'icumi amatora akazokurikirwa n'amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki cumi n'indwi z'ukwezi kw'icumi na rimwe tunisiya ibonwa ko ari cyo gihugu cashitse kuri demokarasi y'ukuri inyuma y'imigumuko y'abanyagihugu yabaye mu bihugu vy'abarabu yakuyeho abategetsi batwaza igikenye muri zimbabwe umushikiranganji ajejwe ibidukikije n'ivy'ingenzi muri ico gihugu priska mufumira yahagaritswe na komisiyo y'igihugu ijejwe kurwanya ruswa muri zimbabwe zaac mu mvumanyapfunyo ubuyobozi bw'iyo komisiyo bwarahinduye ihinduwe na perezida wa zimbabwe emerson mnangagwa iyo nkuru yatangajwe uno munsi ku wa kane n'ikinyamakuru ca leta the hero priska mufumira niwe mutegetsi akomeye wa mbere ahagaritswe na komisiyo y'igihugu ijejwe kurwanya ruswa muri zimbabwe niwe kandi umushikiranganji wa mbere ari mu mabanga yiwe ava mu mugambi uri ku butegetsi muri zimbabwe zanu pf ahagaritswe ku bijanye n'ibiturire ku ntwaro ya perezida mnangagwa ku bw'ikinyamakuru the herald komisiyo y'igihugu ijejwe kurwanya ruswa muri zimbabwe zacc iriko igira itohoza kuri priska mufumira kuvyuka ashobora ko yaragize uruhara mu izimangana ry'imiliyoni itari mike y'amadolari y'amafaranga yaragenewe abafashe akaruhuko ko mu zabukuru igihe yamushikiranganji ajejwe ivy'imibano muri zimbabwe ku butumwa ku rubuga twitter komisiyo y'igihugu ijejwe kurwanya ibiturire yatangaje ko priska mufumira apfungiwe mu biro vyayo kugira asambishwe kandi ashobore gukurikiranwa n'amategeko radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda murashobora no kudukurikirana kuri facebook canke kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini urunani rw'amashyirahamwe ategamiye leta mu karere k'uburaya ashimikira ku karere ka afurika yo hagati aranebagura ingingo yafashwe na leta y'igihugu cy'ubufaransa yo gusubira kubandanya imigenderanire n'igihugu cy'uburundi inkuru y'idonido turashyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu venuste nshimiyimana ari londres mu bwongereza mu itangazo impuzamashyirahamwe y'uburayi yibanda ku karere ka afurika yo hagati yashyize ahagaragara iravuga ko icyemezo cyafashwe n'ubufaransa cyo gusubukura ubutwererane n'uburundi gica intege umuryango w'ibihugu by'uburayi ndetse bigatera no kwibaza ku myitwarire y'ubufaransa ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu giuseppe ciofo n'umuyobozi w'ibikorwa bw'iyo mpuzamashyirahamwe la coopération directe entre le gouvernement du Burundi et l'Union européenne est suspendue. Ceci n'implique pas imigenderanire hagati ya leta y'Uburundi n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya yarahagaze. Vyumvikana ko Ubufaransa nka kimwe mu bihugu bikomeye muri uwo muryango busa nk'ubwatanze ubutumwa bwa politike buza buvuguruza ubw'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Ivyo bije bitesha agaciro Ubufaransa mu vyo kubahiriza agateka ka zina muntu. Murabizi ko Uburundi bubandanya gutungwa agatoki muri ico gisata kandi ko hari n'amatohoza ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha ariko arakogwa kuvuga rero ko bwongeye gukorana n'uburundi ubufaransa butanze ubutumwa ko ukubahiriza agateka ka zina muntu bitari mu biburaje ishinga Uh, priorité dans son agenda.
impuzamashyirahamwe y'uburayi yibanda ku karere ka afurika yo hagati iravuga kandi ko ihangayikishijwe n'uko igice kimwe cy'intwererano y'ubufaransa kizakoreshwa mu guteza imbere igisirikare cy'uburundi Ils ont annoncé une coopération militaire. Ils ont les droits d'annoncer une coopération militaire. Euh, baravuze ibyo gufashanya mu bya gisirikare kandi ni uburenganzira bwabo ahari ikibazo ni uko icyo gisata ari cyo gisata nkoramutima mu buzima bw'igihugu ubufaransa bwari no gufuma bufasha mu bindi bisata birimo amagara y'abantu ugufungurira neza abanyagihugu bugarijwe n'inzara muri bino bihe uburundi buri mu bibazo by'ubutunzi yamara ubufaransa bwavuze buti turizeye leta y'uburundi ivyo mu gihe bikozwe hegereje n'amatora basa nk'abariko bashaka ko uburundi busubira kubonwa neza mu makungu bigashobora gutuma abatari bake bibesha ku kugene ivy'agateka kazina muntu vyifashe mu burundi population des- ah, des Burundais et des Burundaises qui se, qui se continue euh, le jour par jour.
iyo mpuzamashyirahamwe kandi irasaba leta y'ubufaransa gusubira ku cyemezo yafashe cyo kwitandukanya n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi On demande au gouvernement français de revenir sur sa décision. Euh, dusaba leta y'ubufaransa gusubira ku ngingo yayo yo gufasha uburundi mu bya gisirikare ikihatira ahubwo gufasha mu bisata byo gufungurira neza abanyagihugu uburimyi no kwitaho amagara y'abantu Peut-être sont, sont euh, plus urgents en ce moment au Burundi.
icyemezo cy'ubufaransa cyo gusubukura ubutwererane butaziguye n'uburundi cyatangajwe ku itariki ya cumi na kane z'uku kwezi ariko ubwo butwererane nyirizina bwatangiye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka icyemezo kikaba cyarafashwe igihe umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi wari umaze gufata icyemezo cyo kugumishaho ibihano byafatiwe uburundi kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres urakoze venuste kuri iyo nkuru ku munsi wa mbere w'indwi abari mu nzego nyobozi z'igisagara ca mont saint hilaire mm, kiri mu ntara ya quebec muri canada barafusa amasezerano umuyobozi w'ico gisagara yves corivo yari yarigiranye eh, n'uburundi itangazo ryashizwe ahabona n'urwego nyobozi rw'ico gisagara ryavuze ko ayo masezerano basanze yarimwo udutosi kandi atari na ngombwa ishyirahamwe alliance de burunde du canada abc mu mfunyapfunyo rihurikiyemo abarundi baba muri canada barashima iyo ngingo mu kiganiro charles makaza avugira abc yahaye mugenzi wacu diane nininahazwe yasigiwe igituma iryo shirahamwe ritari rishyigikiye ayo masezerano utwara irya vila yavuze ko icyo cyiyumviro bakiyumvira haheze imyaka ibiri hama bakaba bakishyize mu ngiro ubu unye muri uku kwezi Ah, ivyo basinanye ntitwabisomye mugabo ku vyo yavuze yavuze ati nibijanywe na environnement n'ama échange culturel y'imico kuko imwebwe mutishimiye iyo migenderanire y'ico gisagara ca mont saint hilaire na bujumbura twebwe turashigikiye ikintu cose giteza imbere uburundi ico twiyamamije ni uko uwo muntu yari agiye guhura n'abo bokoze ivyo bikorwa twabonye agiye guhura pito n'abanyepolitiki duhereye ku mukuru w'igihugu mu- muri guverinoma mu isanzwe hari abajejwe ivyo vyo kuraba ekoloji canke ibintu culturelle hama hakaba n'abanyepolitiki batwara igihugu twabonye uwo mugenderaniro ariko aragira utanguye gufata eh, tournure twita politiki surtout yuko tubonye eh, intwaro iri hariya itanguye kubikoresha ku bindi birengeye ivyo yari yavuze agiye gukora vya ekoloji na culturelle hanyuma ku ruhande rwiwe yarahavuye arabahamagara arababwira impamvu yarahuye n'abo bategetsi haguhura n'abo baraba ivyo bisata vy'ibidukikije baraba ivyo bisata ah, vy'imico kama eh, gusumba baraba ivya politike ntiyatodeye twabyumvise mu binyamakuru yishura ku bibazo twari twabajije atravers amamedia y'ino muri canada ukuntu yisiguye n'uko uba bahuye atavyo yiteze mu ncamake ko yoba yaguye ko ku mukuru w'igihugu atavyiteze atavyiteguriye twarabajije la mairie twarabajije iyo programme yose kuko turazi ko mu bisanzwe abantu bavuye mu bindi bihugu bagendera abantu bose iyo ugiye utangwe guhura n'abanyepolitiki ushaka guhura na bose kubera ushaka kumenya igihugu ni ukumviriza bose ni ukumviriza abatwara ni ukumviriza abatwagwa ni ukumviriza abo bose baba bafite ico bidogera iyo ntwaro umugabo we yatubwiye ati oya twe tuzohura gusa n'abatwara igihugu Ha- hari ico vyari kwica n'ubundi ko iyo migambi yaca muri politike canke yacahe ibaho hagati ya eh, mont saint hilaire na bujumbura ego umuntu wese ashaka iterambere ry'igihugu arazi ko hariho amapeyarade ategereza kuba ikintu ca mbere ku isi yose gikenewe n'amahoro iyo niyo imvugo ya mbere tuvuga tuti nta muntu ashobora kuvuga ko agiye guteza imbere igihugu atiyumviriye amahoro atiyumviriye kubwira abo batwara icyo gihugu kuzana amahoro atiyumviriye kubwira abo batwara igihugu yuko boha amahoro abarundi bose ikindi nacyo murazi ko twimirije amatora twimirije kuraba iyo ntwaro y'uko izoha agahengwe abo batavuga rumwe na leta twavuga tuti si wo mwanya wo kujya gutwara amaproje nk'ayo amaproje nk'ayo guteza imbere y'igihugu turayakira neza cyane rwose gusa turavye umwanya vyakozwe ari umwanya wo kuvugisha izo ntwaro bakayishira ko presi bakayumvisha yuko amahoro ariyo akwiye kuza imbere yo kwiyumvira guteza imbere igihugu umuntu yoba yihenze cyane rwose ashobora kwibaza ko ashobora guteza imbere igihugu atanezwe abababaye atanezwe abarundi atanezwe amahoro ntaho biraba ku isi ntibishobora no gushoboka mu burundi basanze rero baraze neza yuko wenyine ariko akora ibintu batamuhereye uburenganzira hari amakuru mwoba muraronka canke muragerageza kumenya y'impamvu yoba yarashatse gukora iyo migambi atarinze kubicisha aho vyabwirizwa guca uwo n'umuco turiko turarondera nivyo turiko turabaza bari batubwiye ko azogaruka mu kwezi gukurikira mugabo yaciye agaruka kubera ibintu vyaciye bivugwa cane cane n'ahari twarumvise ko no mu mugambi wiwe hariho umwe yabivuyemo kubera we yavuga ati twabeshwe ivyo agiye gukora sivyo twaganiriye ntituraronka umuco urutuwo umugabo twibaza ko mu minsi iza tuzowuronka noneho ababa muri muri gavire yiwe baranadutumiye kubera nabone bashaka kwiyamiriza iyo ngenzo yagize itajanye n'umuntu muri canada akurikiza amategeko abo babatumiye n'abarundi baba ngaho canke n'abanyekanada batandukanye batanga amatagisi yabo muri ico gisagara ca mont saileur abarundi nta barundi tuzi babayo twumvise batubwira ko atari abarundi bariyo ntibari bazi benshi n'uburundi iyo buri babumenye kubera iyo vizite y'uwo muntu meya wabo yagiye hariya ane mu bindi tubona ku mbuga ngurukanabumenyi ni uko hariho uruhande ruvuga ruti aba barundi bashize ahabona ivy'iyo migambi tubashira muri wa muce w'abarundi badakunda igihugu cabo ivyo vyovyo murabisigura gute biragoye kuvuga yuko umuntu ariko avugira abarundi bariko baricwa atavugira uburundi iryo ni iterabwoba ry'abari muri leta si ubwa mbere bivugwa twebwe turakunda uburundi mwusanga dukunda uburundi kuruta abo bavuga ivyo kuko twebwe twibaza yuko uburundi buzotera imbere haje amahoro ku barundi bose charles makaza muvugira ishirahamwe alliance de burundi du canada abc mu mpfunyapfunyo murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika nije ndabashimiye ko namwaduhaye aka kanya ko kuvuga twagerageje kumenya icyo ubuyobozi bw'igisagara cya bujumbura buvuga ubwitwara fredi mbonimpa atubwira ko ari ku kibuga cy'indege atahuka ava mu bushinwa ataco yotangaza ataravugana n'abandi vyega yatwemereye ko niyashika azogira icyo atangaje radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu rwanda ntigurirwa ipolite umusore w'imyaka mirongo itatu n'ibiri avuka mu karere ka rusizi yarangije urugendo yari amazemo iminsi ijana agenda n'amaguru urugendo rwari rugenewe gusaba abantu kubiba amahoro ntigurirwa avuga ko urwo rugendo yarutanguriye mu karere ka rusizi ariko arangije acitse mu turere hafi ya twose tw'igihugu akaba avuga ko arangije urwo rugendo ageze ibirometero bigera ku gihumbi n'ijana ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu asumuta kaboyi
uru rugendo yarutangiriye mu burengerazuba bw'u rwanda mu karere ka rusizi ari naho avuka tariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa kane akaba yarusoje kuri uyu wa kane tariki ya makumyabiri na gatanu arusoreza ku rwibutso rwa jenoside ruri i kigali ku gisozi ntigurirwa hipolite yasobanurira ijwi rya amerika impamvu y'uru rugendo impamvu muri iyo jenoside narokotse nari umwana afite imyaka irindwi nari ndi mu bana abicanyi baho mu karere aho nari ntuye bafashe twari abana bagera muri cumi na bari baratugize nk'abacakara babo nitwe twabavomeraga nitwe twabatahirizaga hanyuma kandi noneho nyuma natwe rimwe na rimwe hari n'igihe badufataga akaba ari twe tujya kurenza utwatsi ku bantu bayabaga bishe ndavuga ntariko ntazakoze urugendo nibuka n'abana twari kumwe bamwe muri bo barabishe ngengera amahirwe ndarokoka ntigurirwa wazengurutse u rwanda rwose agenda n'amaguru yabwira ijwi rya amerika ko urwo rugendo yarufashijwemo no kugenda yifashisha ikarita ubundi akayoboza abaturage mu gihe yabaga yataye inzira uyu musore wamaze amezi agera kuri ane agenda n'amaguru yararaga mu rusengero cyangwa muri za santere yageragamo z'ubucuruzi aho yabaga yakorewe urugendo ntigurirwa avuga ko aho yageraga yahitaga yigisha abaturage ibyerekeranye n'ubumwe bw'amahoro aho nakoraga ibirometero mirongo itatu na bingahe yego mirongo itatu na birindwi mirongo ine ahandi nkakora icumi gutyo gutyo byaterwaga ese ndaza kubona aho ndara ese ikindi gikorwa hari ahantu hari amateka ari aho ngaho nshaka gusura cyangwa hari igikorwa cy'amateka nshaka gusura aho ngaho cyangwa se hari abantu nshaka gusura gutyo nagendaga bugenzi ariko abantu benshi kubera ko hari igihe nabaga ndi kumwe n'abazungu ugasanga yenda abantu baratubajije se murajya he kubera igikapu cyanjye nabaga mfite ahantu bakavuga ariko abantu barajya he ko tutabazi aha ngaha ngahagarara nkabasuhuza nkababwira ikindi mu masaha nabaga nzi iminsi amanama aberaho kuko muri buri mudugudu mu rwanda habera icyo bita inteko y'abaturage inteko y'abaturage nabaga nzi ko narahageraga nkabaza inteko z'abaturage hano ziba ryari cyangwa ngahamagara nkabaza se aho hazaba inteko z'abaturage yego babimbwira nkavuga nti ngomba kuba mpari uyu munsi nahagera nkazijyamo nkababwira ngende umugenzi bampa umwanya tukaganira aho nageze hose baranyakiraga ikindi mu nsengero na kiliziya zose nanyuzemo bampaga umwanya nkatanga ubuhamya muri za misa ntigurirwa urugendo rwe yaje kurufashwamo n'umukorerabushake waturutse mu gihugu cya amerika uyu bafatanyije urugendo kuva ku munsi wa mbere bakaba basoje iminsi ijana muri urwo rugendo usibye kwigisha amahoro uyu musore yanacishagamo agakora ibikorwa by'urukundo nko gusura abana babana n'ubumuga gusura abagize uruhare mu kurokora abatutsi mu gihe cya jenoside ndetse n'imiryango yagize uruhare mu bumwe n'ubwiyunge ntigurirwa avuga ko amahoro yagiye yigisha nawe yayatanze ababarira abamugiriye nabi yego narababariye abantu bake mu bo nzi baduhemukiye mu muryango wanjye abishe data abo ngabo bari baratugize abacakara turi abana bose nagiyeyo ubu ngubu aho batuye njyayo nkabasura nababwiye ko nabababariye ubu iyo twagize ibikorwa byo kwibuka baraza bagatanga ubuhamya nibo badufasha mu bikorwa bisanzwe byo mu rugo bisaba ingufu bisaba amaboko bisaba ubumenyi harimo abazi kubaka harimo narabababariye kandi uyu munsi njyayo abana babo nkabaterura tukaganira tugasangira ntabwo mbishisha ikindi ni uko ni inzira namaze kumenya ko nta muntu wavutse ari mubi uyu musore avuga ko uru rugendo yarukoze yifashishije amafaranga ye yagiye abika ku mushahara akaba ashoje agenze ibirometero igihumbi n'ijana na mirongo itanu na birindwi nubwo yemeza ko urugendo yagiye ahuramo n'imbogamizi ariko zitamuciye intege umubiri urananirwa narananirwaga nkihangana ariko nigiyemo no mu rugendo nk'uko kunanirwa byampaye kwiga kwihangana hari igihe nayobaga nkayoba hari igihe nisanze ndi kuri gereza ya nsinda nari ndi kugenda mu muhanda umuhanda ikindi kintu gikomeye cyane ubwo yenda ndahita mbihuza n'ubundi n'impamvu yatumye ngera aho kuri gereza abantu batwara imodoka mu muhanda abantu batwara moto mu muhanda abantu batwara amagare mu muhanda barasuzugurana urubango w'imodoka asuzugura uwa moto uwa moto agasuzugura uw'amaguru bose bagasuzugura abanyamaguru mu muhanda ikintu cyambangamiye ni ukugenda amahoni nicyo kintu cyambangamiye kurusha ibindi ntigurirwa yemeza ko iminsi ijana amaze agenda n'amaguru atigeze agira indwara imufata akaba asoje nta kibazo na kimwe cy'ubuzima yagize asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali turagushimiye asumta kuri iyo nkuru igisata cyaho nicitaho abari mu ngorane n'ibiza kivuga ko mu burundi hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa gatandatu k'uyu mwaka abantu miliyoni zitanu bagwaye malariya icyo gisata cyemeza ko ivyo bitigiri vyaduze ku bice mirongo icenda n'indwi kw'ijana ugereranije no mu mwaka uheze ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busigura ko bwafashe mu minwe ico kibazo buca burondera abaganga e, biyongera kuba hasanzwe ivyo ngo vyatumye ibitigiri bigabanuka ibindi kuri inkuru twumviriza umenyesha amakuru wacu eroje wirika neza icegeranyo c'igisata ca onu kijejwe gutabara bari mu ngorane n'ibiza oca kivuga ko cisunze ibitigiri vyatanzwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida biva mu turere dutandukanye tw'ubuvuzi ivyo navyo vyerekana ko mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda abarundi miliyoni zitanu aribo bagwaye ingwara ya malariya ugereranije n'abantu bagwaye malariya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ivyo bitigiri vyiyongereye ibice mirongo icenda n'indwi kw'ijana muri ico kiringo nyene c'umwaka mu misi iheze umushikiranganji w'amagara y'abantu abantu Dr Tade Ndikumana yavuze uturere tubangamiwe kurusha utundi asigura n'impamvu zabiteye yariko yerekana ibikorwa ubushikiranganji yarongoye bwaranguye mu mezi atandatu ashize indwara ya malariya eh, muri uno mwaka twarabonye yuko mu burere bw'ubuvuzi bumwe bumwe na cane cane uburere bw'ubuvuzi bwo mu buraruko no mu buseruko hari eh, malariya nyinshi ivyo rero bikaba vyavuye ahanini ko habaye ihindagurika ry'ibihe kuko ubu turi mu kwezi kwa gatandatu hanyuma hariho kandi n'ibikorwa vy'iterambere aho twabonye nko mu ntara zose bari mu muceri mu ntara zose kandi hariho n'ubworozi bw'amafi Eh, vyatumye rero naho nyene dusanga ijya mibu ishobora kuronka aho yarikira ikaba myinshi mu cegeranyo ca oca iruhande y'iryo hindagurika ry'ibihe hanavugwa kandi ugufungura nabi nk'imwe mu bituma malariya yiyongera mu banyagihugu umushikiranganji w'amagara y'abantu yanavuze c'ubushikiranganji aramutswa buriko burakora kugira ngo malariya ntibandanye irandagata ivyo twakoze rero ni uko twaciye dushikiriza leta umugambi w'uko hambavu y'ajya amavuriro dusanzwe tubona hoza abandi baganga bashobore kwegera mu mihana abategereye amavuriro kugira ngo babapime n'ingoga hanyuma babashyire ku miti ivyo rero vyatumye eh, dushyiraho abaganga barenga amajana atatu na mirongo itandatu aho twari twabonye yuko iyo ndwara imaze kugwirirana icyo gihe rero vyatumye dupima abantu benshi naco caciye cerekana yuko malariya ari nyinshi twarabonye kubera ico gikorwa abagwayi malariya baciye baduga cane bashika ku bihumbi amajana abiri na mirongo umunani na bibiri n'amajana abiri na mirongo icenda na batatu ubu rero nko kuri iyi ndwi iheze vyaciye biganuka nk'ibice mirongo itanu kw'ijana kuko twaronse abagwayi ijana na mirongo icenda n'umunani n'ijana na mirongo itandatu na batatu vyumvikana yuko baraduze kubera twabasanze mu mihana hariho icigwa turiko turakora turaba mbega none irya miti dutanga niyo iravura neza ivyo rero tumaze kubona turabona ko irya miti ivura mugabo ico cigwa nicamara guhera eh, tuzaheza tubibashikirize icegeranyo caho ca kigaruka kandi no ku zindi ndwara zagiye zibonekeza cane cane nka korera aho abantu bagera ku majana abiri na mirongo ine na batanu bayigwaye ucinagaruka ku bitigiri vy'impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bibanyi ibihumbi amajana atatu na mirongo ine na bine nivyo yaharuye vyari hanze y'igihugu hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatandatu uyu mwaka muri ico kiringo nyene ico gisata ca onu kijejwe gutabara abahuye n'ibiza n'ingorane cemeza ko abarundi bahungutse bagera ku bihumbi cumi na bitandatu abenshi baje bava muri tanzaniya mu kwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi n'indwi leta yari yatangaje ko indwara ya malariya ari kiza kubera ibitigiri vy'umurengera vy'abari bayigwaye n'ubu harabibaza ko yari ikwiye kubikora gutyo kugira ngo abayifasha bongereze uburyo hongere haboneke imfashanyo zihuta zo kuyituza eroje urikaneza ijwi rya amerika
mu kanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafite kuri iyi saha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije igihugu ca koreya ya ruguru carashire mu masaha ya kare y'uno munsi kuwa kane misile balistike zidashika kure cane izo misile zarasiwe mu gice co mu buseruko bw'igihugu abategetsi b'igihugu ca koreya y'epfo bavuga ko ivyo bisa n'uko bigenewe kongereza inguvu n'igihagararo vya koreya ya ruguru mu biganiro vyerekeye ibigwanisho ruhonyanganda na leta zunze ubumwe za amerika abategetsi ba koreya y'epfo bavuga ko koreya ya ruguru yarashe ubwoko bushasha bwa misile balistike zidashika kure cane berekanye impungenge zikomeye cyane ku iraswa ry'ayo mamisiri batangaza ko bidafasha guhwamika icuka kibi kiri mu kigobe cya koreya ku yindi nkuru twababwiye ko umugore w'umwiyahuzi yakoreshejwe mu gitero cihaye inkumbi c'umugwi al shabab mu biro vy'umukuru w'igisagara ca mogadisho ico gitero cari cahiga umunyamerika ari ntumwa idasanzwe nshasha y'ishirahamwe mpuzamakungu ni muri somaliya yari avuye mu biro by'umukuru w'igisagara cya mogadisho iminota mikeya imbere yaho inkuru yatangajwe n'umugwi ashabab n'abategetsi ba leta ya somaliya igitigiri cy'abapfuye muri icyo gitero cyabaye ku munsi wa gatatu cyashyitse kuri abantu indwi umukuru w'igisagara cya mogadisho abdirahman omar osman yarakomeretse bikomeye muri icyo gitero byari bwasubiriye gutora ubwenge uno munsi kuwa kane tongeye tubamenyesha ko perezida w'igihugu cya tunisiya beji kaide esepsi yitabye imana afise imyaka mirongo icenda n'ibiri ibiro vya perezida vyatangaje ko yitabye imana yitabye imana n'umunsi ku wa kane inyuma y'uko ajanywe mu bitaro ku mugwa mukuru tunis yarajanywe mu bitaro mu kwezi guheze aho yavuwe indwara ikomeye itatangajwe beji kaide sepsi yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wa tunisiya yatowe biciye mu nzira ya demokarasi umushikiranganji ajejwe ibidukikije n'ingenzi mu gihugu cya zimbabwe priska mufumira yahagaritswe na komisiyo y'igihugu ijejwe kurwanya ruswa muri zimbabwe ubuyobozi bw'iyo komisiyo bwarahinduwe na perezida wa zimbabwe emerson munangagwa iyo nkuru yatangajwe no munsi wa kane n'ikinyamakuru cya leta the herald amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer peter handley yadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fasige beyeho yadufashije kwegeranya ibi biganiro ubihagarariye ni edi gwema kuri mikoro nawe mwari kumwe nanje fide niyo ngabo mugire umugoroba mwiza tubatumiye kandi kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika